Oni of Ife celebrate primates Ayodele Elijah as he hosts the public on February 14th. Oni of Ife Oba Enita Ogunsi is among the list of dignitaries expected at the annual Thanksgiving ceremony of primates. Elijah Ayodele, the leader of Unri Evangelical Spiritual Church, which we hold on february 14 which is the valentine day my people now welcome to maureen gist tv i greet you according to una time how una dey my people. my people, oh, in case you never subscribe to this channel and just dey see this channel for the first time make you not forget to hit the subscribe button oh, for all my returning subscribers i say do well oh. my people. a lot of people they talk say the elni of ife say it e to their attend functions say it's e supposed to limit the functions my people before i go even touch light oni of ife matter make we watch this video clip of um, dis our um, ogbonge country warri brother. When he be say he can't chook mouth inside and um, samuel okposo matter make we just uh, watch this small video clip then touch light and before we come really touch light the oni of ife matter. na the dey cash na be thief Now pass now no book. This battle is not a battle for the swift. Don't be too hard on yourself, sir. Don't be too hard on yourself. This thing shall pass. It is written in the Bible. It shall pass. For you see now, depression not the old brother. Our old brother normally. We not go grow. We not go green normally. Okay, the girl our in-law. do I wan do? The girl our in-law. Now like this, the pikin our pikin. What you concern una again? Mona leave Samukposu now our own. People don't do what it was past, you know, they not killer. Then I now guy that eh, how can you be insensitive? Eh, I bet Mona calm. Now they cash that be thief. For this business. Ha. all right so my ogbonge people, now welcome back This na uh, eh, Mr. Jollof, comedian Jollof, na don come out to come show solidarity to in Warri brother when he be im delta man when he be uh, Sami Okposo concerning this uh, um, Fregene when you go Fregene one American babe sotey the American babe come carry belle so at the end of the day when Sami Okposo come out come apologize so now im tell and say waiting. Eh, make e no apologize again say make dem don allow depression e just dey show support to sami okposo eh, mr jolof as e dey pay some eh, as e dey support your broda wen na sami okposo let am know say e never do im work finish e never go apologize to kate henshaw wen e break e heart scatter although kate henshaw don move on but dat cause wen kate go pour drink for grant, cos e need to revert the truth be that so hmm, my people wanna see this matter why this time you Ekposo own be like this be say na uh, gospel singer in be na born again in be a ministry job be like say in a pastor so as say go do that kind of thing a lot of people don't expect say person when a gospel singer go behave like that so and so e just be oh, my people have not seen. make we go back to our ogbonge king wey oni of ife my people based on say our prophetess naomi when e be say e don't tear the paper when be say e dey hold they e connect connect and eh, oni of ife as im marriage e don't come back to come declare publicly say im e don't be queen again not dey marry again need to dey alive after all no be say as im dey dey marry sef oni dey carry wara oni no dey get her time she just dey supa dey man dey go so e come say mba mba mba no e no go fit continue with dat kind marriage now e come out come tell wey di social media in-law since dat time di matter no dey gree e finish if di matter be like say e wan dry bloggers we go put eh, water di water go fresh we go start am again so since that time we dey torchlight everything when it has to do with the Ooni so and the Oni, as e be say wife leave am um, people They say whether na loneliness dey worry they no know but people say I go be loneliness Why we say actually they other ayabas they wey be say go keep am company why we say they jump from one program to another What it be the meaning of that word say ah say every small thing o dem go invite her e go go since when this thing happen na from one functions to another na be say oni of ife dey attend from for one function to another e no dey rest today e go dey this i e go dey dem go choose am as patron for dis programme next tomorrow e go go do opening ceremony next tomorrow e go go church tomorrow tomorrow e go just like dat na di work wey di oni of ife dey do be that and di pipo come dey say yoruba king don suppose to dey waka waka up and down. say no be everywhere wey be say dem invite yoruba king na e go dey go. say person like like Ooni of Ife with this level no be anywhere any church where invite her e go go any program where they invite her e go go no even though they invite am and e want to honour the people, he go send in delegates They go go represent am say that so then they do king they stay one place When another dey see above of above oba of benin eh e hard oba of no dey carry They go anywhere now why people they talk like that? say because if you don't do the show yourself, see finish can't enter this whole thing They will come dey see and finish if you do, they make yourself available Now, what is some people that some people opinion be that? They say to too make yourself available They talk this thing wen won't go make i read some of the things where we say and talk so that make i just read that CB be before oni of ife by anita or ogunsi among the is among the list of dignitaries expected at the annual Thanksgiving ceremony of permit uh, Elijah Ayodele, the leader of Henry Evangelical Spiritual Church, which we hold on the February 14th, 2020 in Lagos. This, uh, this is coming a few weeks after the Sultan of Sokoto, Saidu Abubakar, also confirmed that he will be he will be present at the event to honor God in the life of Private Elijah Ayodele. Hmm. Several times, Ooni of Ife has described Private Ayodele as a notable prophet in Yoruba land whose tentacles have spread beyond the shore of Nigeria. Apart from Ooni of Ife and Sultan of Sokoto, are several dignitaries that include governors house of rep members presi presidents ambassadors of nations captains of industry among a host of others. Every February 14 has always been a remarkable date for Primate Ayodele, being his annual Thanksgiving date, as several dignitaries always throw long to honor the man of God. He also know for he is also known for many philanthropic activities he engaged in on this day. In the past, President Ayodele has been has given out scars, scholarship, tricycle, empowerment to church church members, widows, Muslim community, journalists, youth, to mention a few. Of course, 2020 will not be an exception for this massive philanthropic activity. Some of these things to expect, some of the things to expect this year are empowerment to widows and downtrodden, commissioner of road projects, scholarship cards gifts, to mention a few. All right, to oh, my people, oh, so now the event will be saying Oni of Ife attend on the on February 14th. And people say make he make himself scarce too Must Say it too they appear for ga public gathering. My people, how do I see this I want to feel about this thing? Leave your comment for comment social. my people. and I have a nice day. Bye.